iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti namwe bagenzi turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha muri kumwe na oriyane itangishaka uno munsi ni kuwa kabiri tariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mugume ku maradiyo yanyu akanyamuneza ubwa mbere ndanezerewe ko nshimira bene gihugu biciye mu bashinga amateka n'abakunze amateka bantoye bakanyizera uwo ni edouard Nduwimana yahoze ari cegera cya mbere cy'umukuru w'inama amateka hagiye mu mabanga mashasha y'umuhuza w'abarundi igihe yari ko ararahira icese muri ayo mabanga ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye umuhuza w'abarundi mushasha edouard nduwimana yarahiye imbere y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko umuhuza mushasha aje gukorera inyungu z'umugambwe uri ku butegetsi cndd bamwagiriza ko igihe yari umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yaciyemwo ibice imigambwe itavuga rumwe na leta yongera araburabuza amashyirahamwe yigenga ibindi kuri iyi nkuru eloge wiri kaneza Moi, honorable Edouard Ndouimana, je jure fidélité au président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple burundais.
aha ni mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe ku mugwa mukuru bujumbura ahakorera inama nshingamateka y'u Burundi umuhuza mushasha Edouard Nduwimana ariko arahira imbere ya perezida nkuru nziza mu byo yiyemeje ni ukugumya ibanga no kubahiriza ibwirizwa nshingiro ahejeje kurahira Nduwimana yerekanye umunezero afise akanyamuneza ubwa mbere ndanezerewe ko nshimira bene gihugu biciye mu bashinga amateka n'abakunze amateka bantoye bakanyizera nkabemera yuko nzorangura amabanga yanje nk'uko biri mu bwiza nshingiro n'ibwirizwa rigenga urwego rwa ombudsman ifashijwe n'izindi nzego z'igihugu hamwe n'abanyagihugu hamwe n'abo bose bifuza yuko igihugu cogenda neza itorwa rya Edouard Nduwimana mu kibanza c'umuhuza hari abo ritaguye neza muri bo harimo Tasien Sibomana umuvugizi w'umugambwe yipronu utemewe n'ubutegetsi batoye uwo bazi azobafasha gushira mu ngiro ivyo bashatse vyose si umuntu wovuga ko azohagararira inyungu z'abanyagihugu ataravye iz'umugambwe aturukamo ni ukuvuga rero ko atigenga na gatoya nivyo bita mu gifaransa en militant zere atazoraba ikindi atari inyungu z'umugambwe wiwe ahubwo mu kirundi bati utagira nasenga arisenga nitumenyere kwisenga ntiduhave tuzera inzi ngo tuzeye ko ari edward azodufasha ivyo leta yaturenganije edward niwe yaciyemo imice icyo twavuye twita nyakurizasiyo y'imigambwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki none ko muri abo bose twavuye tuvuga tuti ko habonetse umuhuza w'ijunja n'ijambo reka tuje kumwitura turabe ko imigambwe n'amashyirahamwe byahohotewe bigacikamwo imice ku neza y'umugambwe sendi ndevdede abisubize iteka ryawo mwumva uwabitumye akiri ubushikiranganji n'intara y'agati mu gihugu uba ari hazo abisubiza ku murongo musenyeri mukuru wa shidiyoseze ya bujumbura nawe hanura umuhuza mushasha kuzuriza bose archevêque evariste ngo yago yamusaba ko yonywanisha abantu ataravye inyungu za leta yonyene naho yamujeje amabanga muri kahise igikorwa ombudsman afise umuhuza ni igikorwa gihambaye cane mu gihugu abantu iyo bari hamwe ntibabura ibyo bapfa ntibabura utugorane none ombudsman yashinzwe kuja aregeranya abantu kugira ngo ntibatate canke nibatata baronke ingene basubiza hamwe tubone akaryo ko kwifuriza uyu mushasha ko yarakoze ibikorwa vyinshi aserukira leta ubu rero agiye guhuza leta n'abandi twiteze yuko yoba umuhuza nyene urumva guhuza ni bice bibiri ahuza leta agahuza n'abanyagihugu bafitaniye ingorane n'abaserukira leta hirya no hino birashobora guceka abantu ntibumvikane urwego rw'umuhuza rutekanijwe n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi n'amasezerano yarusha y'umwaka w'ibihumbi bibiri rikomokako umuhuza afise ikiringo c'imyaka itandatu kitongerwa eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eloge wirika neza amakuru ku burundi arabandanya abantu ijana na mirongo itatu na batatu bagwiriyemwo abakenyezi nibo bakorewe amabi afatiye ku gitsina mu kwezi kwa cumi uno mwaka mu ntara ya cibitoke ivyo biharuro bitangwa n'ikigo kijejwe ngo n'imiryango muri iyo ntara ido n'ido muri ino nkuru tuyikeza mugenzi wacu evariste nziko banyanka ibiharuro vy'amabashingiye ku gitsina byo mu kwezi kwa cumi guheze mu ntara c'ibitoke n'ahari vyinshi sumurengera nk'uko bivugwa n'uburongo ikigo kijejwe ingo n'imiryango muri iyo ntara denise nduwumukama avuga ko igituma biboneka ko ivyo biharuro ari vyinshi mu kiringo c'ukwezi kumwe ari uko abanyacibitoke kuva hasi gushika hejuru bamaze gutahura ko bategerezwa gushira habona ayo mabi ibiharuro birabandanya byongerekana n'ibyo ariko ntitwaca tuvuga yuko kumbure ari uko amabi akogwa cane gusa muri iyi minsi ahubwo turibaza yuko ibiharuro igituma turonka byinshi ubu ni uko abantu bamaze gutahura kubera inyigisho kubera amahimiriza tugira twibaza yuko abantu batahuye cyane bakabona yuko bikenewe yuko kumwe ba- kera bahora ubu bitagikenewe ko bahora amabi bayakorewe bakayavuga kugira ngo bashobore gufashwa ikindi warongo ikigo CDFC mu ntara c'ibitoke avuga gituma ubu ibiharuro vy'abakorewe amabi ashingiye ku gitsina bimenyekana ari uko abayakorewe bamaze kumenya aho bitura nibaza ko ari nacyo gituma ubuturo nk'ibiharuro byinshi kuko baramaze kumenya ababafasha kandi bakabitura ni ukuvuga yuko bizeye ayo maserivisi de prise en charge naho rero duca turonka ibiharuro byinshi kumbure kera baricwa no kutamenya bakaguma hariya mu mihani iwabo ntibaze kubivuga hanyuma ntibanafashwe nibaza ko aricyo gituma turonka ibiharuro byinshi gusumba kera mu ruganda rwabereye kuri uno wa kabiri ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke abagwitavye bagaragaje ko amabi ashingiye ku gitsina afatiye ku bintu vyinshi hari ugufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu amatati y'amatongo gukumirana n'ibindi icibonekeza ni uko abenshi bakora ayo mabi ari abagabo kandi badaheza ngo bahanwe nta zina yeremiya wo muri segiteri munyika ya kabiri yari yitavye urwo ruganda avuga ko ukudahana arivyo bituma ayo mabi afatiye ku gitsina atagabanuka asaba ko hokongerezwa inyigisho ubutungane bugakora akazi kabwo cyokorwa ni inyigisho zoba nyinshi cyane ku mitumba abo baserukira abandi bakaza ku mitumba tugatumira abakenyezi n'abagabo bakaronka izo nyigisho hariho ibintu bihanini mu butungane usanga bigwiranye by'ubu- by'ibiturire umuntu iyo afise ikosa akaba afise amafaranga ntakuya guhana twasaba rero ubutungane abajejwe ubutungane ko bukurikirana cyane kandi ukamenya n'abajya batware bo ku mitumba bariko babikurikirana nabo ko bafisemwo uruhara kugira bamenye urwo rubanza rw'uwo muntu rw'ubugeni ruba rwagenze ari mu ntara c'ibitoke mu rugendo rw'igihugu cose kwirabira uko ivy'agateka k'umukenyezi kifashe icegera c'uwurongoye ihuriro ry'abakenyezi yabwijwe rya amerika ko amabi ashingiye ku gitsina atari agaseseshwa rumuri minedora nibaruta avuga ko akwiye kujaho amategeko atomoye agenga abakenyezi kuko aho yaciye hose yasanze ayo mategeko atayahari mw'izo ntara twagiye tugenderamwo twarasanga ibibazo bitari bike ahanini aho batubwira yuko abakenyezi cyane cyane usanga ata mategeko abagenga icokogwa ni ya mategeko twavuga yuko atameze neza cyane aho bimeze nabi ngira ngo bayakosora hanyuma intwaro abajejo intwaro bakava hasi bakaja barahana amakuru ahabaye aho kabi kabishe kuko ako kabi gatosekaza igihugu cacu c'uburundi gatosekaza bene burundi bigatuma mbere n'amakungu n'ababansi b'igihugu baca baronka aho bafatira bati noneho mu gihugu cacu biracika abantu ijana na mirongo itatu na batatu nibo ikigo kijejwe ingo n'imiryango mu ntara c'ibitoke bakorewe amabi ashingiye ku gitsina ahanini bagizwe n'abakenyezi camenye mu kwezi kw'icumi guheze ku rwego rw'intara mu makomine atandatu agize iyo ntara komine rugombo niyo itwara idarapo muri ayo mabi ashingiye ku gitsina yaharuwemwo abagera kuri mirongo itatu n'icenda bahohotewe mu kwezi kwa cumi guheze ku wa gatanu w'ino ndwi bitegekanijwe ko hazotanguzwa mu ntara c'ibitoke iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi ashingiye ku gitsina mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ayo mabi mu cibitoke evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze evariste nziko banyanka radiyo ijwi rya amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda imfubyi zirenga amajana atatu zo mu ntara y'amakamba mu bumanuko bw'uburundi zirafise ingorane zitandukanye izo mfubyi zahora zifashwa n'ishyirahamwe abana makamba iryo shyirahamwe rimenyesha ko ritagifise uburyo bukwiye bwo kubavuza inkuru ya fidelite ishatse imakamba
ibikoresho byo ku ishure si ikibazo ingorane kuri bo ihagaze ku kuvuzwa abo ni abana b'imfuvyi barezwe n'ishirahamwe abana makamba emerusabe prote ni umwe muri abo bana barenga amajana atanu bafashwa n'ishirahamwe abana makamba yabuze abavyeyi akiri uruyoya mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda mirongo icenda n'umunani ni umunyeshuri w'umwaka w'icenda kuva akiri uruyoya avuga ko yamye afashwa n'ishirahamwe abana makamba ubu aho bigeze muri kino gihe iyo mfuvyi ivuga ko bafashwa cyane cyane ibikoresho by'ishuri ahanini n'ibintu by'ishuri nta bindi bintu badufasha shyira hamwe mu bisanzwe ri- rirafasha amakayi rihafasha amahera y- y'ubwubako nyene n'utundi dukenerwa nko mu gukora ibiharuro abo bana bafashwa n'ishyirahamwe abana makamba bafashirizwa mu miryango bavukamwo naho muri ano mango bafashwa ibijyanye n'amashuri gusa siko vyanye nk'uko bivugwa na sibomana alexandre mu minsi yaheze baraduha n'ibyo kurya bakaza kutuvuza niyo turwaye muga muri iyi minsi ntiba- ntivyari biherutse mu mu minsi yaheze bari baduhayo ubukaye dutwarana birimo n'ikidodo cangaha muri abana n'ifoto y'iwacu rero mu minsi mike bacavuga ati yuko amasezerano yavyo yagize nti yahagaze ndashimiye beatrice n'icege yacurongoye ishyirahamwe abana makamba izo ngorane zo kwivuza nawe nyene arazemeza avuga ko ubu yiyungunganya mu kuvuza abo bana mu gihe amasezerano bari bafitanye n'ibitaro bikuru vy'amakamba yahagaze cyane cyane ingorane duhora duhura n'iyo kuvuza abana twari twaragize partenariat na hopitale ku buryo hopitale ishobora kuba twakirira tukariha parmo mugabo kubera uburyo bwatubanye buke twashishikaye tugira pledoye kugira turabikora badufasha kugira dushobore kuvuza abo bana bige kandi bakomeye iyo dufite udufaranga duke umwana aciye ngaha tukabaha udufaranga two kujya kwivuza hagati aho naho iryo shirahamwe ryiyungunganya mu kuvuza abo bana ingorane nyamukuru rifise zihagaze ku ndwara y'amaso hama rero ingorane nyamukuru dufise ni ukwivuza amaso kuko bisaba uburyo bwinshi bisaba kwivuza ahandi bisaba kugura amarori habamo itike habamo uburaro habamo kwivuza ku muganga bazimbye rero urumva n'ubu ndiko ndatera akamo bumve ko ari abana b'igihugu bumve ko ari abana b'intara ikibazo c'amaso ni ukuri kiracatugoye abana makamba ni imwe mu mashyirahamwe atatu ari mu ntara y'amakamba yitaye imfuvyi ishyirahamwe ry'abakristu ryitwa akape burundi ryinimisha ko rifise amikoro make yo kuvuza abana rifasha habimana gerard arirongoye asaba kuronswa ikarata ya mituweli kam ikoreshwa n'abanyagihugu babayabaye kugira ngo abo bana bashobore kuvugwa bisaba amahera menshi dutegereza gutanga ibihumbi bitatu bitatu byo Ye- kugura iry'akarata ya, ya kamu hanyuma ibyo bihumbi bitatu ku bana nk'amajana abiri barenga ntibyoroshe kugira ngo dushobore kuca tubironka natwe tutagira ah, abashigikishira hamwe dusaba ko eh, leta yoshobora kuha abana abantu banikora udukarata kugira bashobore kwivuza buramatari w'intara y'amakamba gadini y'ukuri yabwiye ijwi ry'amerika ko mu ntara yarongoye izo karata zimaze gutangwa kuri ba ntaho nikora inama nk'ihuzamateka ku rwego rw'igihugu yashoboye guterera mu ntara y'amakamba guhereza abantu aho nikora karata ashika ibihumbi bibiri mu ntara yose y'amakamba muri abo bantu aho nikora n'imfuvyi zarimo bibonekana yuko ari imfuvyi zibagiwe bimuwe dufasha abo nyene barimo abana b'imfuvyi baba ibihumbi bine nibo bafashirizwa amashirahamwe nka fvs abana makamba hamwe na cap burundi ibujumbura fidelite ishatse ijwi ry'amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka inyuma y'uko umukandida donald trump yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika ku itariki umunani z'uku kwezi kwa cumi na rimwe ubu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu imfashanyo n'imigambi ya amerika mu karere ka afurika byoba bizobandanya nk'uko byari canke ibintu bizohinduka ku ntwaro yiwe imigambi nka agoa pepfar na power africa initiative ni imigambi ifitiye akamaro kaboneka akarere ka afurika mugenzi wacu fidele niyo ngabo yaganiriye n'umushingantahe zeno nicayenzi umuhinga mpuza- mpanuzwajambo ku bibazo vyerekeye ubutunzi n'iterambere bavuze ku vyerekeye kazoza k'imfashanyo n'imigambi ya amerika mu karere ka afurika na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini ku ntwaro yimirije ya perezida Donald Trump Zeno ya cha- eh, Zeno eh, ni Chaenzi hatangura avuga icyo umugambi wa Goa werekeye tubatega amatwi uwo mugambi wa agowa ni umugambi mwiza wari werekeye ko abanyafurika bokoroherezwa baracyari inyuma nibo bari inyuma y'ibindi bihugu none amerika yagira iti tuborohereze bisununure barondere ibidandazwa babishore iwacu atacyo turinze kubasaba na gitoyi cyerekeye umusoro ngaha ah, ibyo bidandazwa byinjiye ibyo byari byiza wari umugambi mwiza wari umugambi wo gufasha ariko murabona ibyabaye uburundi bwahavuye buhagarikwa kandi bwahagaritswe ejo bundi na perezida obama abuhagarika atabwanse abuhagarika yatuburiye awuhagarika kugira ngo aduhe impanuro bene wacu ihanure reka kwama muri nyuma reka kwama muri agatinyashengero reka kwama musega ni mwisununure murafise ibyangombwa gira intwaro nziza nkanjye ndabira ko ndi umwirabure ndege iki gihugu cy'igihangange gira nkanjye namwe Eh, uwo mugambi nawo wa pefa urafasha eh, ku isi na afurika irimwo n'ibihugu byacu byo mu karere k'ibiyaga binini ku bijyanye n'amagara y'abantu mu kurwanya indwara nka sida n'igituntu hamwe na malariya kuri uyu mugambi abatawuzi wa power africa initiative eh, wo kugerageza kongereza umuyaga nkuba eh, washyizweho na obama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mubona gute muri make uwo ni umugambi w'ibanze rwose niryo shingiro umuyaga nkuba niryo shingiro ry'iterambere kuko imashini ari ntoya ari nini nyinshi ubu u nta mashini zigitemberezwa n'ikindi kintu atari umuyaga nkuba Nuko nicyo gituma yiyumviriye ati yewe mfasha aba bantu kugira ngo duci- dufashanye gushinga umushinge intango iki- ikivi kigira intango umurimyi mwiza agira intango ndabasabe aba banyafurika tujye inama bashinge umushinge w'umuyaga nkuba hose ibihumbi mirongo itatu bya megawate n'ibintu bikomeye cyane bavyemere ndabafashe nabo bamfashe kugira ndabafashe ni umugambi mwiza nkoramutima kandi ni itegeko ko umuntu wese agira ati jewe ngomba gutera imbere yaduhanuye neza kandi ubwa kabiri Eh, ku byerekeye umugambi wa agowa eh, warongerejwe eh, ikiringo cawo obama yara- yarongereje ikiringo cawo gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu yamara nk'iyi migambi yindi ya pepfa cane cane n'ubu power africa initiative hamwe n'iyindi migambi isanzwe eh, ikorera muri afurika ya amerika nka za usaid zirafise amaproje menshi za pisco n'ibindi Eh, mwitegereje ibintu umukandida akiri umukandida ubu yaratowe eh, Donald Trump eh, kuzoba eh, umukuru w'igihugu eh, azoba yimirije azokwimikwa ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mubona iyo migambi izobandanya canke mubona kumbure eh, kubera mm, aciyamamaza yavuga ko azokuraho amafaranga abona kumenga ngo arasesagurwa ah, agashira imbere amerika avuga ko azoshira imbere amerika amerika izoza imbere ya vyose mubona iyo migambi izobandanya canke hari impungenge impungenge ntizobura tubonye ibyo yavuze akiyamamaza tubonye ibyo ariko aramenyesha n'ubu turafise akoba ko kumbure azohava akurikiza ibyo yavuze mu gihe ariko ariyamamaza ariko data wanjye barack obama yarabwiye amakungu ati yemwe ati kumbure azohava acunya agire imvugo yoroshe umugambi wiwe azokurikiza ntawuhuze cyane n'ibyo yavuze yakiyamamaza ati ngira ngo tubyizera yego niko mugabo na obama yavuze ati ngira ngo tubyizera ntitubizi neza reka rero yarongeye ko nyakugira amahoro aravuga ati erega nta muntu n'umwe ku isi agerageza gusenya byose yabisubiriye umuntu azogerageza gusenya byose byo twubatse ntazoba ariko arakurikiza ineza ya amerika kandi ngira ntiyamubeshye yego tubandanye iki kiganiro muri sanga kuri radiyo ijwi rya amerika kuba ariko baratwumviriza hari abaduteye akamo dutangurire kuri silvestre silvestre uratwumva
ndabumva cyane ndi ku murongo murafise ikibazo cyangwa icyiyumviro muterera
ejo cyiyumviro nterera kuri perezida mushasha wa amerika ndibaza yuko perezida wa amerika n'ukuri kwiyamamaza umuntu iyo ari kwiyamamaza aravuga imigambi azorangura kandi iyo migambi aba ariko ariyamamazamo ni imigambi abanyagihugu bishimiye kuko igihe bayishimira igihe bamutora bakamuha amajwi agatsinda uwo yari uwari imbere bashimagiza ko ari azotsinda akaba ari azoronka icyo kibanza hamana bakakironka kwira kwiyamamaza kwiwe bashatse ko amerika ihinduka ikaba nshasha kuko barabonye abari ko baratwara amerika muri icyo gihe ko ataco babashikiye ko ariko ujya yiyamamaza vuga ry'amajambo ateye ubwoba abantu batinya baramwemeye kabisa baramuha amajwi aratsinda biciye mu butungane nta busuma bwaciyemo none nakomeze ku ijambo ryiwe kuko abanyagihugu bararishimye ahindure amerika ibe amerika nshasha na afurika ayihindure ihindura imico yari isanga mu cyumviro cyane n'icyo urakoze turagushimiye dufise uyundi ari ku murongo dufise uyundi ari ku murongo usen usen uratwumva ndabumva Eh, murafise icyiyumviro cyangwa ikibazo igicimviro nari mfise eh eh, mfise ubwoba ko perezida donald trump aheruka gutorwa kuko nk'ubu ibihugu bya afurika byinshi dufate nko ku burundi bwacu kuva bugarara bukava mu mugambi wa gowa twarabonye ko hari icyahindutse nk'ubu hova hirya yindi migambi twabonye yahora ifashwa na usaid na pefe turabona yuko n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere boba tugize ingorane nashaka mbaze uwo muhinga mbega mu gihe yoramuka akase iyo migenderanire uburundi mubona atangorane twogira ko tubona yamaze no gukata ku mbuga ngurukanabumenyi twabonye yuko hariho ibihugu bya pasifike yamaze gukata indandazwa zawo je numva mfise ubwoba kabisa hamwe yobishyira mu ngiro nashaka mbaza uwo muntu asinzi ko yogerageza ko mwisha eh umushinga ntazeno mwo mwishura ego cyane nashindakengurukiye uwo mushinga ntahabajije icyo kibazo ni cyiza rwose kandi ni ikibazo gikomeye mbega mu gihe twokwikura iyo mfashanyo amerika ya horiduha muri yagowa akarorero no mu yindi migambi kuko byose birafatanye nk'uko abivuze kandi arabizi uwo muntu abivuze neza mu gihe iyo mfashanyo itodushikira kubera twebwe kubera amakosa yacu kubera ibyo tudakurikiza badusaba nabo ntawugufasha ata kintu nawe agusabye mu gihe tutokurikiza ibyo abandi badufashe kugira ngo badufashe tuba turi ko turiyima twebwe nyine tuba turi ko turifungana kandi si byiza kuko dufise uburyo buke kuko dufise amasumiro make make cyane uretse ikawa uretse akayi n'ikawa yaragabanutse cyane yewe nagira ntikumbure uburundi buzohava bwisubira ko buhingure ikawa ku buryo tuyishora kuva i bujumbura gushika washington ikagenda mu ndege kandi birashoboka kuko benshi barabigira ivyo bintu nagira nti nivyo bigiye gushika agowa izobidufasha maze tuzimbirwe kwihingura gusa ibujumbura muri ihinguriro hanyuma mbona ntibikunze noneho twongera ikosa murindi dutangura gutukana na bose ari abagenzi turabikura ari aba- abadukunda buhoro buhoro turabikura ubu turi mu karere ibyo si byiza ibyo si byiza kwikura mu ishyirahamwe ishyirahamwe rifite akamaro akamaro kenshi kujya mu bandi kugira ijambo ugashyikiriza ijambo impanuro yawe bakayakira bakayihinyanyura nawe bakaguha iyindi mpanuro twari dukwiye kwihanura tugasubira mu nzira nziza aho bagira bati reka tubafashe kuko bariko barifashe bariko baraba abantu nk'abandi ubu si iyo nzira turimo murakoze uyundi dufise ku murongo ni bucumi bucumi uratwumva ndabumva uhamagaye uri he
ndi ahantu bita ikirembe bururi mu burundi
ego mu burundi uh, mufise iciyumviro canke ikibazo yewe n'ikibazo nashaka mumanze mundamukiriza umutumire kwanza arabumva ndakumva inshuti yanjye ego murakoze uyu mutama ndazi ko ari incabwenge nashaka ndamubaze eh none ko donald trump ariwe yatsinze kandi imigambi yiwe nka minsi twayumvise akaba yemeye kuduha ikiganiro kandi tukaba tuzi ko ari incabwenge yoshobora kuduha icyiyumviro ku byerekeye imigambi ya amerika ni- n'ibyo donald trump yiyamamaje avuga hanyuma je nashaka kuvuga kandi nk'intererano ni ukuri hamwe yobandanya adufasha agasubira gutanga bijya bintu bijyanye na agowa mbona yuko byari bifashije abarundi kuko ubu ihera ry'i burundi ryarateye agaciro kandi n'ibintu bisigaye bizimbye ubu abarundi turi mu bukene nta ngere abakozi murakoze reka bishure zeno Eh, urakoze eh, mushinga ntahe bucumi ndagukengurukiye kuri icyo kibazo ubajije kandi ndumva ko uri umuntu rwose yifuriza neza igihugu cyacu Eh, ibi iyi Trump yavuze niko yaratowe niko kum- u- amajwi yaronse aramukwiye niko yaratsinze uwo bahiganwa Hillary Clinton ariko rero ibibazo biriho ibibazo biriho muri amerika ibibazo biriho mu burundi mbega twebwe abarundi twizeye iki kuri trump twizeye iki mu- muri uyu mugambi wa gowa twahagaritswemwo na obama naho nyine ashaka kutubwira ati mwebwe ja mu nzira nziza murantera isoni erega barambaza niba tuvukana bikananira kwishura ja mu nzira nziza muse neza muse n'abandi none rero uwo mugambi wo- wo kudukura mu bukene agowa wari mwiza ubu rero nituve ibuzimu tuje ibundu utwo dufise tu- twifatemwo neza tudandaze dushore baraturindiriye kandi ni ibintu bishoboka ariko tubanze dukosora amakosa turimwo arya amakosa obama yatwagiriza ati mwa bene wacu ntabara reka kwiteza isoni reka kwikura mu makungu reka gusa n'abantu batari bo birya a tuvyumve si ukutwanka no kuduhanura yatugiriye neza Iyo- iyo mpanuro je nanjye noyibaha kandi nk'ikawa n'icayi n'ibindi nagira nsubire kubabwira nk'uko nabivuze ejo bundi ndababwira ko ngaha muri canada ivyo bijumbu mubona ivyo bijumbu bitaronze n'ukuronga abandi barabishora muri canada kurya a bitaronze n'ukurongwa
uyu aramushinga ntahe zeno ndi- nicaye nzi yareka avugana na mugenzi wacu fidele niyo ngabo ku bijyanye n'amaporogaramu ya amerika ashobora kuzobandanya cyangwa atashobora kuzobandanya mu ntwaro ya donald trump aheruka gutsinda amatora hano muri amerika ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka hano ku iradiyo ijwi rya amerika tubibutse ko ayandi makuru n'ibiganiro mushobora kuyaronka kuri site yacu ya interineti aderesi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu kuri facebook no kuri twitter naho nyine niho turi aderesi yacu ni voa radiyo yacu mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro n'amakuru hano kuri radiyo ijwi rya amerika murakoze